bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitiyo ya gatanu muri kumwe na joy diane nahazo ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi amashami yigenga yegereye ubutegetsi agabisha Eklezia Katolika kudahirahira ngo ikure abayiserukira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko yabikoze muri bibiri na cumi na gatanu
turabasavye ntibasubire kuzotwigisha no mw'ishengero amasezerano ya arusha ntibazotwigisha ibijanye n'intambara uyu ni eme pascal nduwimana ni umukuru w'ishamwe rukirisu nyafurika ryigisha kugira impuwe mu mfunyapfunyo y'igifaransa mark ni ministere africain de la compassion turabigaruka ko handi hato tubafitiye n'ikiganiro ku buhanzi bw'umwigeme wo mu rwanda clarisse karasira twongere tubaha ikaze mu gihugu c'u Burundi amashami yigenga yegereye ubutegetsi akorera hagati mu gihugu aragabisha episkopi katolika kudahirahira ngo basubire gukura abaserukira ekleziya katolika mu migwi ijeje gutegura amatora mu ntara CPI commission electorale provinciale mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko babihoze- babikoze muri bibiri na cumi na gatanu babivugiye mu myiyerekano bateguye mu gihugu cose ejo kuwa gatandatu biyamiriza bimwe mu binyamakuru vy'abafaransa inkuru tubaza mugenzi wacu i Nairobi Eroje Birikaneza Aime Pascal Nduwimana mukuru w'ishyirahamwe rukristo nyafurika ryigisha kugira impuhwe mu mfunyafunyo y'igifaransa Mark niwe yabishikirije hari mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yariko ashikiriza ijambo kw'izina ry'amashirahamwe yigenga kuri uyu wa gatandatu aho yifatanya n'abakunzi ba leta kwiyamiriza iradiyo y'abafaransa RFI televiziyo TV5 Monde n'ikinyamakuru Le Monde kubera vyahaye ijambo umupfasoni Marguerite Barankitse arongoye ikigo Maison Shalom ubu gikorera mu Rwanda kuva hahungiye igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Nduwimana yari yizewe nayo amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu yagirije abasenyeri katolika kuba baragwanije leta mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haba amatora yakurikiye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca perezida Nkurunziza hamwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo turabasavye ntibasubire kuzotwigisha no mw'ishengero amasezerano ya arusha ntibazotwigisha ibijanye n'intambara ntibasubire gutoba amatora nka 2015 barakuyemo abasepi bose b'abapadiri baragwanije leta byaramenyekanye nyakubahwa userukira papa hano i burundi udushikirire abepiskopi banyu hano i burundi twaratangaye turumigwa kumva umusenyeri abwira intama ziwe ngo batoye nkuru nziza bazoba babaye abaja umviriza ari naho haciye havamo umugwi usenyura ubutegetsi wiyitiriye ngo ni sindumuca iryo jambo ryo ryavuye ku bepiskopi banyu abo episkopi naho bavugirwa mu bwinshi iryo jambo ryashikirijwe na musenyeri mukuru wa archidiyoseze ya gitega simon ntamwana hari hagati mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yari kwerekana ico amasezerano yarusha avuga ku bijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu mu butware cyane cyane mu butware bwo hejuru amategeko aratubwira yuko ibihe tanga bari bibiri byonyene no kuri uwo yakoze neza mbere uwo nyene yakoze neza yoheza akareka kugira ngo icyo cyiza yakoze ciyigwe mbere n'abandi kibandanywe n'abandi ari nacyo gituma ayo mategeko avuga yuko aha mu burundi umukuru w'igihugu yoheza agatorwa kabiri ko ari ibyo rero simbona igituma tubivuza ku induru simbona igituma tubivuza ku induru ni kabiri umukuru w'ishirahamwe mark hari n'impanuro aha abasenyeri n'abandi bakozi b'imana bo muri katolika turabasavye rero muzobatubwirire batwigishe inkuru nziza amasakramentu ugukundana uba bizogora bose turazi ko atangumba irimo muramurungi karongore canke abumudandaza mubatubwirire gutya nyakubahwa abo bakirisu uti murabwira ivyo vyose ubusi b'abana ba mirongo itandatu na rimwe saba irindwi na kabiri saba inani n'umunani uti ni icabwenge zihageze mugabo si bo bonyene yerekeje ko ubutumwa bwo kuri uyu wa gatandatu hariho n'abapasitori murabizi ntimuvuge ngo twavuze bamwe bavuze ubutumwa atari bwo abo bose barabapetese bagatera ubwoba abarundi ngo hazoseseka amaraso ngo hazoba intambara abo bose n'abapetese uwo mugwi w'abapasitori no muri kino gihe hari umwe muri bo afungiwe mu ntara y'amakamba mu manuko bw'uburundi kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi guheze yagirizwa gutanga inyigisho zitera imvururu mu gihugu pierre barakikana akaba yahora agenda yigisha mu mabarabara y'amakomine y'iyo ntara yemeza ko yeretswe ko hazoba intambara mu gihugu ishobora mbere guhitana na bamwe mu bayobozi bakuru eroge wurikaneza nairobi ijwi ry'amerika elojorika neza harakenewe tukiri ku makuru avuga ku burundi kuri uno mungu niho hasozerwa kuri olympa africa muri kartiye ya kanyosha ari ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu burundi higanwa ryo kwinonora imitsi ry'uno mwaka diodone kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi muri ico gihugu arashima ukuntu abanonotsi bateye intambwe muri uno mwaka kizera ko mu nkino mpuzamakungu zo mu mwaka uza i tokyo mu buyapani bazohakura imidari myinshi inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu mu rwanda desire hatungimana
muri iryo higanwa ryo gusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda abanonotsi baje bava mu gihugu cyose cy'u Burundi ihiganwa ahanini ryitabwe n'abanonotsi bakiri bato ariko bafise ubuhinga ntangere butoyi jean dodieu yafashe ikibanza cya mbere ku metero igihumbi n'amajana atanu mu minota itatu n'amasegonda mirongo itanu n'imwe amenyesha ko ashima uwo mwanya afatiye ku kuntu bimugora kwitegura yizera ariko kubandanya atera intambwe aje imbere asanzwe ndi umunyeshuri kandi nsanzwe nyine niga atari hafi yo muhira kandi ibi byo kwiruka bisaba yuko ugumiza ko nko mu ndwi nkagiye mu ndwi ku bwanjye ndakora gatatu k'inguvu udeburuye na gatoya baca bagucako muga rero kubera ugushaka keza akigura ndagerageza nkitanga uko bishoboye kose kwizera diodone arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi arashima intambwe bagezeko amenyesha ko kubona amahiganwa asigaye abera mu gihugu cyose byatumye abanonotsi batera intambwe iboneka bajya mwabonye benshi birutse uyu munsi ni abantu b'imiyabaga bafise hafi imyaka cumi n'indwi imyaka cumi n'umunani bajya nibo twizeye yuko bazoduserukira muri jeux olympique zizobera paris mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rero muri make ibintu biriko bigenda neza porogaramu twashize mu ngiro iriko iratwereka yuko ari nziza turiko turaraba inyishu y'ibiriko birabera ku kibuga inyuma y'iryo higanwa kwizera diodone akaba yaboneyeho no kumenyesha ko yashimishijwe cyane no kubona ingingo yabuze umwigeme francine niyo nsaba yo kubandanya ahiganwa n'abandi bigeme ifutwa abo ni abakunzi b'umugwi interstar inyuma y'aho uwo mugwi waruhegeje gutsinda delta star mu nkino zibiri ku bitsindo bibiri kuri kimwe mu nkino zo kurondera umugwi uherekeza burundi sport dynamic na top junior mu cicaro ca mbere uno mukunzi wa interstar ati cari igihombo kinini kubona uwo mugwi ukina mu cicaro ca kabiri urabona umupira w'uburundi wari warapfakaye iryo niyo jambo nkoresha kubera raba deziyeme diviziyo ikintu ni finale ndabira abafana bose ingene bangana ni ukuvuga ko umuki- umupira w'uburundi wari wapfakaye ubu rero turagisujola kubona uwo mugwi ugarutse mu cicaro ca mbere bizotuma haboneka kunzi b'umupira w'amaguru benshi ku kibuga ivyo bishikirizwa na yusufu mos arongoye igisata co gutunganya inkino mu shirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi aho amenyesha ko biteze ihiganwa riryoshe mu ihiganwa rigiye gutangura icyo novuga ni uko eh, ihiganwa ry'umwaka uza ritazokoroha na gatoya maze iminsi mubona umugwi wa vitalo ugerageza kwisuganya haragiyeho uburongozi bushasha ibyo bizotuma bashobora kuronka abakinnyi benshi eh, nk'uko bamaze iminsi babitubwira hanyuma egileni wari murabona nayo nyine ko yasubiye kwitunganya hanyuma interstar murabona ko igarutse kandi akaba ari mukeba ah, wa vitalo byotuma yamaderbi twahora tubona asubira kugaruka mwomenya ko ihiganwa ry'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rizotangura mu kwezi k'umunani nk'uko amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi abimenyesha desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'amakuru tubafitiye muri kano kanya dusuye mu gihugu cy'u rwanda aho ababa muri parike y'igihugu ya nyungwe basaba ubutegetsi kubaha ingurane ku mirima yabo n'ibiterwa vyononywe n'inyamaswa ziva muri iryo shamba umunyamakuru wacu temistocle mutijima yarabagendeye maze adutegura ino nkuru icyo kibazo cy'inyamaswa zitoroka parike ya nyungwe zikirara mu myaka n'amatungo by'abaturage kimaze imyaka myinshi kivugwa kandi kigaragara mu turere twose dukora kuri iryo shyamba nko mu turere twa rusizi na nyamasheke abaturiye nyungwe bibasaba guhinga imyaka bakanayirinda mpaka yeze bitaba ibyo bagatahiraho zona urugano zikona ibigori zikona ibishyimbo ibirayi amashaza n'imyumbati zirayikura iyo urarira imyaka mu ishyamba ucunga ko inyamaswa ziyona ugasiba umunsi umwe umwe wonyine zishobora kuza zikayirya ugataha burundu ntuzongere gusubiramo kugira ikintu wabarizamo cyo kurya utahicaye ngo uba ufite umwana ahicare kuva uhinga bikagera igihe byera utabikoze gutyo nta kintu wasarura hariya ku nkengero hariya haruguru kuri bamwe ariko ziranga zikabaca muri humye yaba imyaka mu mirima n'amatungo mu ngo zigatwara kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubutegetsi bwashyizeho ikigega cyihariye gitanga indishyi ku bonewe n'inyamaswa zo muri parike n'ibindi byanya bikomye abahuye n'icyo kibazo ariko bavuga ko gukurikirana iby'ubwo bwone bikomeje kubasiragiza nkange zanyoneye urugano uwo mugemara zimutwara inkoko hari ubibishinzwe mu kagari twarabimumenyesheje adukorera raporo tuyohereza ku kagari tugeze ku kagari tubiha goronome goronome nawe arayikora tubaza na vise meya nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu turi kugikurikirana tubaza goronome w'akarere nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu mureke ngiye kugikurikirana tubaza uhagarariye rdb nawe aratubwira ati ikibazo cyanyu mureke ngiye kugikurikirana ubwo kugeza na n'uyu munsi nta kintu turabona iyo raporo hashize igihe kingana ikitanzwe y'ubwonye ubundi twayitanze bibiri na cumi na karindwi kuri bamwe ibi babibona nk'aho barutishijwe izo nyamaswa kugera ubu inaha nta muntu n'umwe urahabwa amafaranga y'ingurane y'uko yonewe n'inyamaswa ntawe rwose zirabonera mu gace Eh, niyo tubivuze baravuga ngo ngo ngo inyamaswa nyine ngo ni uburenganzira bwazo inyamaswa zihenze kurusha umuntu ni ukuri kose ntabwo ari ugukabya wibeshye ukanayitera ibuye uyangirije bagufunga nyine kandi yanakoneye uyishe bahita bakwigira ntabwo wayica ntabwo wayica bagufunga aba ariko hari icyo basaba inzego zifite iyo pariki mu nshingano nk'uko inka yazi iki- ikonera mugenzi wawe mukumvikana ukurikije uko wonewe natwe rero dukwiye konesherezwa n'izo nyamaswa zatwonera twatanga raporo bakahagera bakareba basanga ko tutwonesherejwe bakaturiha ubwo hari abahagize parike bashaka ukuntu baza- bahazitira nk'uko n'ahandi bazitiye izo nyamaswa zigeze mu maruburo numva aricyo ba- badukorera bashobora gukorotira ishyamba kugira ngo inyamaswa ze kujya ziva muri parike ziza kutwonera ariko abagize abutuye abonesherejwe ab'inyamaswa zoneye bakaturiha kuko nkatwe ikibazo cyacu kimaze iminsi kugeza ubu abayobora inzego z'ibanze mu duce dukora kuri nyungwe bagaragaza imbogamizi y'uko nyinshi muri izo nyamaswa zonera abaturage ubu zitari ku rutonde rw'izo leta yishyurira usanga inkende zarabaye nyinshi kandi zangiza imyaka y'abaturage twayitanzemo raporo ikibazo gihari ni uko iyi nkende ntabwo zirajya ku rutonde rw'inyamaswa za zonera abaturage ziki- zikishyurwa icyo tugerageza kubwira abaturage uyu munsi ni ukora uburinzi ku myaka yabo no guhinga imyaka eh, itakunda kwangizwa n'izo nkende uwo ni bwana uwizeyimana emmanuel uyobora umurenge wa karambi muri nyamasheke bwana munyantwara rufonse uyobora intara y'iburengerazuba we ariko arizeza abo baturage ko ikibazo cyabo kigiye gukemuka ni inshingano zacu abayobozi babegereye kugira ngo byose tubyegeranye turebe ko iby- ibisabwa byakozwe ari ukubara agaciro k'ibyangijwe ariko no kubakurikiranira ibyamaze kugeraho ko byishyurwa numva turi bushyiremo ingufu kurushaho nk'inzego zibahagarariye kuvuga ko inkende yo yava muri parike ikona ibyo ntibibarwe indi nyamaswa yakona bikabarwa ibyo numva ari ibintu bikwiye gukosoka kuko uko bigaragara niba ari yamwoneye kandi irinzwe itakomwaho byanze bikunze nabwo akwiye kuba yishyurwa twagerageje kuvugisha inzego zifite amapariki mu nshingano ngo tumenye igiteganyirizwa abo baturage bonerwa n'inyamaswa zitari ku rutonde rw'izo leta yishyurira ariko ntibyadukundira si ku baturiye nyungwe gusa icyo kibazo kiri abaturiye amapariki mu rwanda bakomeza kugaragaza ko ibisabwa kubonewe n'inyamaswa ziyaturukamo ngo bishyurwe hari ubwo bizamo amananiza ayarimo nko kuba basabwa amafoto y'ubwone cyangwa se ikindi cyangijwe kandi hari aho yaba adashobora kuboneka ahandi bagakemanga uburyo babarirwamo ingurane n'uko zitinda kubageraho temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nari nabibemereye tugitangura duce tubandaniriza ku kiganiro maze kugirana n'umuhanzi wo mu rwanda clarisse karasira atangura yivuga muri make ngewe clarisse karasira ndi umukobwa w'umunyarwandakazi ndi umwari w'imyaka makumyabiri n'ibiri eh, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo akanazandika ariko ahanini zishingiye ku mibereho y'abantu imibanire ariko zigatsimbataza iby'indangagaciro abanyarwanda dufite eh, bishingiye ku muco wacu eh, zigenderaho umukobwa wavuka i rwanda kandi uhaba ndumva ari ibyo yego uvuze ngo ufise imyaka mirongo ibiri nega clarie
yego makumyabiri n'ibiri makumyabiri n'abi- n'ibiri ni ni mirongo ibiri na kane Ah, hanyuma nk'aka karirimbo nk'abakumva reka twumve gatonya
yavuze ijambo rimama ku mutima ngo ukiriho urahora ukiranuka ugakurikiza imigami yawe clarisse urumvamwo nk'ijambo ngo ukiriho uragahora ukiranuka sinzi ko ari ikinyarwanda canje gike sinzi ko urubyiruko nkanje nkawe we kuko nanje ndi mu- ndi urubyiruko batahura Mm.
ivyo uririmba Mm.
kumenga indirimbo zawe zirimwo ikinyarwanda gikabije indirimbo zawe ni wowe uziyandikira ni wowe utora ayo majambo uririmbamo yego indirimbo zanjye nibyo uziyandikira eh, n'amagambo nibyo uya- uyandikira cyangwa umwibonera ubwo niko wenda kumwita ariko ntabwo ari ikinyarwanda gikabije ntitugira ikinyarwanda gikabije ahubwo wenda ni- ni kukinoza uko kiri ni ukugerageza kukinoza uko kiri ariko nta kinyarwanda gikabije kibaho Eh, ni kiba kiba kigoye gatonya ugeranije n'ikinyarwanda ca Eh.
ca ca kino gihe uragikuraho ico kinyarwanda Niko urubyiruko rwinshi ru- nta- niko urubyiruko rwinshi rumbwira ariko n'abakuze ariko eh, ikinyarwanda ni- ni- ntigitanzwe n'icyo kubamo eh, aho nkikura nyine ni mu rwanda kuko naruvukiyemo kandi nakuze ariko ngikunda cyane kandi numva nshaka ku- kukimenyaho byinshi nkakivuga nkagisigasira nkakibumvira rero nacyo kirankundira kirankunda turigumanye ariko na- ntabwo ari njyewe gusa n'abandi nanjye ndagerageza bitewe wenda n'iminsi turimo hari igihe usobwa ariko iyo igikunda kiri kiragukunda nacyo yego uraza kutubwira aho kura iyo mpano yawe ariko ivyo kuririmba navyo wabitanguye ryari Eh, natangiye kuririmba nkiri mutoya nkiri umwana kirezi nkikivuka n- namenye ubwenge usanga ndirimba mu mahuriro y'abaririmbyi amakorali amatorero ibyo tugira mu rwanda ariko ubu kubikora noneho gu- gu- gusohora indirimbo kuzitunganya mu masitidiyo ngo abantu bazumve gutya eh, nta mwaka urashira mbitangiye na- nabitangiye umwaka ushize mu- muri kanama mu kwezi kwa munani Mm, ni ukuvuga mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ubwo turaharurangira ngo ni amezi makenya hanyuma ah, Mm.
n'ikiringo gito uravye ingene ukunzwe uravye ingene uturimbo twawe turiko turacanacana ko ijya n'ino benshi bakadukunda baba urubyiruko bavuga bati twebwe ikinyarwanda Mm.
n'ubundi naho tukibamo tugikunda canke n'abarundi naho twari tumenyereye kumva ikinyarwanda coroheje uturimbo twa clarisse turadukunda Mm.
tukiyumvamo tukumva umenga n'uturirimbo tu uri kurumva uguma wumviriza uryohera ugutwi akabanga kawe ni akahe ga clarisse Mm.
kugira ngo ubuje muri ako kanya gato hamugira abakunzi benshi Eh, mbanze mbashimire eh, niba uko mubimbwiye ariko ariko mura- baranabinyereka benshi imana ibaho umugisha ariko ibanga ntekereza ku bwenge bwanjye aho imitekerereze yanjye igera na- n'imana ni umugisha kuko n'igitanga byose hanyuma no kugerageza gukora ibindimo atari byo wenda ntakira ku bandi cyangwa mvuga ngo ubwo runaka akora biriya reka mbikore kumvira umutima wanjye icyo umbwira ko nakora ntekereza ari ibyo Yego. hanyuma um, urumva ko uh, ni bibiri na cumi n'umunani mu kwezi kwa munani watanguye kuririmba ukiri muto watubwiye ko wari ufite warumva ko ubikora naho wararirimba uturirimbo turyosha ababyeyi muhira bakakubwira ati wowe turabona nyamara wokomerezaho ukaja mu by'umwuga ukabigira umwuga canke byari ibyo kuririmba gusa ntumve ko ari ingabirano ufise Uh, nararirimbaga cyane nkakunda no guhimba indirimbo uh, ndetse n'imivugo n'imivugo myinshi ku buryo rwose ni ukuri no kwibuka umubare wazo bijya bimbora nyinshi mu buto bwanjye nubwo narabuvamo cyane ku buryo ababyeyi n'abagiye bandera ba- bavuga bati uko byagenda kose ibyo uzakora byose uzavamo umuhanzi Uh, ariko ntabwo batekerezaga uko bizagenda ariko njyewe n'ubundi nakuze numva ubuzima bwanjye kera mu bukwe buzaba buri mu buhanzi Mm.
numvaga nshobora kuzakora ibintu bitandukanye ariko byose biri mu buhanzi kuvuga imivugo ibyo twita ibisigo twebwe eh, uh, kwandika udutabo tw'inkuru ndende ariko kuririmba bikaza bikarusha ibindi bikaza imbere Eh, hanyuma imbarutso none kuva muri ubwo bwana bwavuga ati ndaririmba nkaja muri kohari nkagira iki hakagera igihe ubu muri bibiri na cumi n'umunani uvuga ati hageze ko nsohora indirimbo imbarutso yo kuvuga ati reka nsohora indirimbo yabaye ikintu wakubwiye ati bikore iryo jwi ryawe uri kuripfisha ubusa cane Uh, ntekereza ko imbaru- imbarutso yabaye umwanzuro wanjye w'umutima noneho umwanzuro ntakuka kuko nahoraga mbiranzura nkavuga ngo ngiye kureka ibyo ndimo ubundi ntangire ndirimbe ariko najya kubitangira nkabona ntibirakunda nkabona wenda sinatinya kubivuga aba- ubushobozi ntabwo wenda bu- buhise buboneka kuko eh, ubushobozi ni ikintu gisaba cyane kugira ngo ukore indirimbo Eh, rero bibiri na cumi n'umunani bwo narasinze ndavuga ngo mana mbabarira noneho ubu ndagiye ngomba gukora icyo wanshyizemo kuko ntabwo nzabikora ndi umukecuru ndavuga ngo ndiyemeje uko biri kose ndagiye n'umwanzuro ntakuka nintaye ndavuga ngo uko biri kose ndetse noneho ntangire bwa buhanzi Eh, ubwo ubwo uburyo ushatse kuvuga ni amafaranga yego ni amafaranga eh, ni amafaranga ariko n'umwanya Na- nabayeho mu gihe ntagira umwanya kubera wenda ibyo nakoraga mbere ah, ariko urumva byose birimo ni- ikintu cyabisembuye cyane ni- ni uwo mwanzuro wo kuvuga ngo uko bimeze kose nitabira inganzo ngende numve icyo nikuramo mbwira abantu ikintu
hanyuma clarisse uravuze ati hariho umwanya hariho uburyo uh, uwo mwanya uravuze uradusiguriye ko byari bivanye n'ico wakora ico gihe cari giki caguri kigufatiriye yari amashuri canke yari iki ivyo byari bigufatiriye warabiretse Oh, i- ibyo nari mpugiyemo nabyo byari byiza kuko bya- bya- byari umwe mu mi- miyoboro cyangwa mu mirongo numvaga ubuzima bwanjye bugomba kubamo kuko numvaga ngomba gukora ibintu byose bi- bituma abaturage bagira aho ba- bakajya aho bagera nakoraga itangazamakuru narigiyemo nkiri muto nki- nki- biramfata mbura eh, kugira ngo mbone umwanya uhagije wose numvaga ngomba guharira ubuhanzi ntibitegura neza ariko eh, umwaka ushize nibwo birika noneho ubuhanzi bwanjye mbuhe umwanya wose Mm. hanyuma ico c'uburyo naco cagiye gukemuka gute hari abo ufise bagufata mu mugongo waronse kugira ngo ubishire mu nzira Eh, i- icyo gihe mbitangira na- kuko numvaga uko bitagenda kose nzatangira ubuhanzi runaka nagendaga nkusanya a- amafaranga n- nyegeranya kugira ndebe ko wenda bitazagira nkabona ayo nshobora gutangiriraho Eh, rero na- nari maze kubona ayo nabitse mm, ashobora kumfasha gutangira Eh, ibindi bizaza nyuma y'ibindi bizansa ubundi bushobozi bweze numvaga nizeye imana ko n'ibintu bitangira bizashyigikira ngira imana ngeze mu muziki mbona amaboko akomeza Mm. U- mu majambo muri ino minota ah, cumi n'itatu tumaze kuvugana uramaze kugarukana ijambo imana kenshi eh, clarisse U- uremera cane uri umukirisi w'imbere
yego ni umukristo na korari uracayibandanya kandi ntiwabihagarikiye mu buto bwawe ubu ngubu ntabwo nta- ntabwo nyirimo ku- kubera kuririmba njyenyine nabyo bitwara igihe ubu ngubu ntabwo nta korari ndimo Mhm.
eh, ndirimba njyenyine uririmba wenyine yego Ah, hanyuma u- u- tugarutse gatonya muri ubwo buto bwawe watubwiye ko warabona ko ubikunda n'ababyeyi bakakubwira ati iyo ngabirano ni rwawe uko Mm.
kuntu waririmba ibyo waririmba kera nabyo waririmba nko mu kinyarwanda uririmba nk'ubu cane Yo, kera na- nabyirukiye mu- muri korari ndirimba ibintu byo- byo- by'ubumana ariko nanone na- nabyirukiye mu- mu mu- mu matsinda navuga abiri muri korari no mu itorero uko na- uko nakuzwaga mu mu- mu mu by'imana ariko nakuzwaga mu by'ubutore ubutore ni ko tuvuga mu rwanda yego Eh, rero nkakura nkunda kuririmba indirimbo za- z'aba- z'abantu ba kera batubanjirije eh, zibanda ku muco w'u rwanda Ni- yewe n'itorero nazinagamo ninjye wakundaga kubariterera kandi nari akana gatoya nkura rero nkunda kuririmba izo ndirimbo z'abandi za kera cyangwa z'icyo gihe ariko iz'umuco imusharayo nyinshi cyane zitandukanye Uh, rero nkagenda n'amahinda ibyanjye akenshi iyo nahindaga mpindaga indirimbo zo kuhimbaza imana no kuramya kuko korali niyo yatwaraga igihe kinini cyane kurusha itorero rero aho ngiye nkurira itorero rigatwara ikindi gihe kinini cyane nkagenda mpinda indirimbo eh, zi- z'umuco zijyanye n'u rwanda zijyanye n'abanyarwanda eh, ariko n'ubundi nkomeza no kuririmba ibyo by'imana Mm. urakoze cyane rwose ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga umutumire wacu ni clarisse karasira ariko aratubwira ibijyanye um, n'impano yo kuririmba ndetse n'umwuga wo kuririmba uh, turafise israel israel ikaze Eh, murakoze radiyo ijwi rya amerika Mm, uherereye he Eh, ndi koko nitwa sabato israel ndahanu bikarundi mu murenge wa mubuga hano ahantu kinyagatovu mu rwanda Mhm.
Eh, nakabazi nashaka kuvugana na clarisse clarisse mwiriwe neza halo clarisse ndabumva cyane muraho neza clarisse karasira
uriho cyane ndakomeye
Eh, eh, ndagukunda vrema kandi nkishyigikira ndagushyigikiye mu ndirimbo zawe ku buryo n'aha ngaha aho mba ndi mba ndi gucuranga indirimbo zawe cyane Eh, nagira ngo ngushimire rwose ngushimire ku ndirimbo nziza uri kudutegurira kandi ariko njye nagira ngo baze ikibazo muri iyi minsi nagiye numva ko uri umwe mu bahanzi b'ibyamamare bari bakunzwe cyane wowe n'uriya muhanzi bita nsengiyumva mukorera muri rebo ya ya alemuku ese uko kwamamara ni ukubera ko mwakoze ibihangano byiza cyane kurusha iby'abandi cyangwa se yenda ni uko mushyigikiwe na rebo y'umuntu ukomeye cyane akarimo amafaranga menshi muri iki gihugu usanga murimo muramamara cyane urabona biri guterwa n'iki ni impano urusha abandi cyangwa se nyine ni ubwo ni izo mbaraga eh, alemuku yashyize mu kubazamura we na nsengiyumva Na- nibyo nakubazaga urakoze cyane clarisse karasira urakoze cyane rwose israel gira umunsi mwiza
Eh, murakoze cyane namwe Mhm. Cla- eh, clarisse mu ishuri
Eh, arakoze ba- icyo ntekereza rero nakigizeho ntekereza ko ari byose ni imana ntekereza no kuziga mu muvugo ntekereza ko eh, byose ari imana yabi- yabishatse uko igikora eh, kuko eh, abantu ntabwo imana iguha umugisha ngo nuko ari wowe mwere cyangwa mwiza cyangwa usumba abandi Eh, hari imana ikora ibyo ishaka Eh, ikindi navuze wenda nk'icyerezo gishobora kuba kibitera ni uku- ni ukugerageza gukora ibyo wumva wenda abantu ba- bashobora gukunda ariko ibyo dukora ibyo dukora abantu bakabikunda nabyo si wowe ubyihanye imana n'inganzo y'imana ndumva aricyo namubwira yego uwitwa mahoro david byiringiro ngo miriwe neza ni umuhanzi ufite amagambo yuzuye ikinyarwanda mwadufasha akatubwira imvano y'indirimbo yensha yitwa ubuto icatumye agira kiriya gitekerezo naco n'icaha iyo ndirimbo watubwiye ko itarasohoka ariko tubwire bike kuri iyo ndirimbo clarisse arakoze eh, indirimbo ubuto iyo ngiyo yanjye igiye gusohoka ejo ku wa mbere kuri uyu wa mbere ni ni indirimbo ivuga ku ku bireba- ku buzima bw'abana n'urubyiruko ubuzima bw'abana n'urubyiruko ni byiza cyane mu ndangagaciro y'urwo rukundo bakwiye ariko kandi bazamuke ari abantu buje umuntu cyane cyane abanyarwanda kuko na- akenshi nabigira abumva ikinyarwanda ubona abarundi eh, bagenzi bacu iherekenyikingirwe ejo bazayumve bose kubera ko umugani wawe
natwe ku ijwi ry'amerika twemeye kuzoyibumvisha tumaze kuyironka arakoze clarisse Kar- eh, arakoze rero clarisse karasira kuri ico kiganiro mushobora gusura kumva gikwiye kuri wezi itatu akarungu radio cuve wa kaburungu com yakoze fatuma rimasi kalala yegeranije amajwi hamwe na engineer twari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje na diane nahazwe abakirisi mwese mwemera pentekoti ijwi ry'amerika tuhifurize kugira umunsi mwiza wa pentekoti